iyi ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda naho twumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwaramutse neza mwese mutwumviriza hano muri studio ya gatanu i washington dc muri kumwe nanjye hozine munezero kaze kuri radiyo ijwi rya amerika ntabwo kiraba icyaha gikomeye cyane cyangwa se ntabwo kiraba ikintu gi- gikabije ariko giteye impungenge ni security threat nego giteye impungenge cyane ku isi kuko turi mu gihe cy'iterambere turi mu gihe cy'ikoranabuhanga uyu ni ipeje gasana emmanuel umukuru w'igipolisi mu gihugu cy'u rwanda avuga ku bijyanye no kurwanya ubukozi bw'ikibi bukorwa buciye ku mbuga ngurukanabumenyi iyi nkuru hamwe n'izindi zivugwa mu karere k'ibiyaga binini binini zirimwo inama igira cumi na kabiri ku bijyanye n'ubworozi ku mugabane wa afurika hamwe n'umugwi wihariye washyizweho n'inama nshingamateka ya afurika y'ubuseruko kugira wige ku cegeranyo cyasohotse ku bikwiye gukorwa n'akarere hamwe na onu mu burundi murabe hafi y'amaradiyo yanyu turazibashikiriza mu kanya imbere yo kubashikiriza amakuru yo mu karere reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi
urakoze rosine muri kumwe na aloyizi bigirimana kuri mikoro mu gihugu cya gabo harabaye gutana mu mitwe k'umurwa mukuru libreville inyuma yaho ejo ku munsi wa gatatu batangarije ko perezida ali bongo yatsinze amatora yo gusubira gutwara gabo yamara abamunegura bariyamiriza ibyavuye mu matora mu kuvuga ko amatora yaranzwe n'ubusuma abari mu myiyerekano bavuga ko baturiye inyubakwa y'inama nshingamateka aho bariko bavuga ko ali akwiye kuva ku butegetsi ikinyamakuru the guardian cyo mu gihugu cy'ubwongereza gitangaza ko abantu batatu bishwe barashwe n'inzego z'umutekano ariko leta ya gabo nta makuru y'abafuye iremeza ibyavuye mu matora byitezwe ko bitangazwa icese byerekana bongo n'intsinzi ya mirongo ine n'icyenda n'ibice umunani ku ijana by'amajwi mu gihe jumping yaronse mirongo ine n'umunani n'ibice bibiri ku ijana igihugu cya gabo ntigitekanya inshuro ya kabiri y'amatora ni ukuvuga ko umukandida afise amajwi kurusha abandi bahiganwa ari we aba yatsinze amatora tukivuga kuri iyi nkuru umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onibani kimune amenyesha ko yumvise ibiharuro byatangajwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati wa gabo byavuye mu matora mu itangazo yasohoye ejo ku munsi wa gatatu bani kimune ashikiriza ko ahagaritswe umutima no guturira inyubako kwabaye hamwe no gutana mu mitwe hagati y'abajejwe umutekano n'abahakana ibyavuye mu matora asaba abanyepolitike gushyira imbere ibizana amahoro n'umutekano w'igihugu bakamirira kure ibibatandukanya yaciye agira ko asaba intumwa yiwe idasanzwe mu gihugu cya Central Africa Abdoulaye Batiri kunyaragasa kwihuta gufasha abanyepolitike muri Gabo gutorera umuti ico kibazo c'umutekano aheraheza avuga ko abandanya akurikiranira hafi ibiriko bibera muri ico gihugu ca Gabo mu gihugu cya kenya amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu n'ibihugu byo mu burengero by'isi ibyo abandi bita ibihugu bya buraya baguma basaba leta kuva mu gacerere ikagira icikoze ku bwicanyi ndengerabutungane hamwe n'inyuruzwa ry'abantu bibandanya byiyongera muri icyo gihugu ni mu gihe muri iyi ndwi hatowe ikiziga cy'umuforoma mu buraruko bw'ibitaro biri hagati muri icyo gihugu cya kenya inyuma y'iminsi icumi uwo muntu batari bazi irengero ryiwe inzego zijejwe umutekano muri kenya zirahakana ko atari zo zica abo bantu ariko zikabyegeka ku bapolisi bataye umurongo icegeranyo giheruka gusohorwa n'ishyirahamwe gishinzwe guharanira agateka ka muntu human right watch cerekana ko abantu mirongo itatu na bane aribo babuzwe irengero ryabo mu myaka ibiri iheze bari mu minwe y'inzego z'umutekano abategetsi bajeje umutekano bamenyesha ko abantu bose babuze hamwe n'abishwe bagiye gutohozwa kandi ko n'ingingo zigiye gufatwa mwomenya ko abapolisi icenda aribo bari imbere y'ubutungane ku ruhare abo baba baragize mu bwicanyi bw'abasivile mu mezi abiri arangiye muri tunisiya umushikiranganji w'intwaro yo hagati amenyesha ko igipolisi cyo mu burengero bw'icyo gihugu cisha abarwanyi babiri bo mu muhari wa leta ya kisilamu congera gifata n'inkoho hamwe n'umukaba warimwo ibombe mu gitero cagavye ejo ku munsi wa gatatu uwo mushikiranganji amesha ko abagabo babiri bariko bategura ibitero vy'iterabwoba muri ako karere acavuga ko kwabaye ukubitanga no gukinga ubwicanyi uwundi musivili umwe yarasize ubuzima muri uko gutana mu mitwe abataribani bo muri afghanistan barasohoye video yerekana umunyekanada n'umugore wiwe w'umunyamerikakazi hamwe n'abana babo babiri bafashe bavuga ko bazobarekura ibihugu vya canada na leta z'ubumwe za amerika bakoze ivyo basaba amazina y'abo bantu ni joshua boyle hamwe n'umukenyezi wiwe cartland Coleman abatalibani basaba Canada na Amerika kuremera leta ya Afghanistan igahagarika umugambi wayo wo kwica imbohe z'abatalibane zafashwe na leta ya Afghanistan bagavisha ko mu gihe Amerika na Canada bitobasha gukora ivyo abo bantu bagizwe imbohe bazoca bicwa uwo muryango wafashwe mu mwaka wa 2012 kandi nabo bana babo babiri bavukiye muri iryo bohero bari mu minwe y'abatalibani
aya amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse kuri urutonde rw'ibiganiro byacu turubashikiriza iminsi yose kuri radiyo inshuti ya bose yumvikanira kuri fm mirongo icyenda n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi rya amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kudushikira mukoresheje aderese yacu ya imeyili radiyo yacu arobaze gmail akaburungu com na facebook kuri aderese radiyo yacu no kuri interinete wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com uyu ni umwanya w'amakuru avugwa mu karere tuyahere mu gihugu cy'u rwanda ariko habera inama yo kurwanya ubukozi bw'ikibi bukorwa buciye ku buhinga ngurukanabumenyi icyo gikowa kizomara iminsi itatu gikoranije abaserukira abandi mu gipolisi baturuka mu bihugu cumi na bitatu byo muri afurika bakazorabira hamwe ingene borandurana n'imizi icyo cyaha cyimonoje ku isi nzima ni inkuru y'imenyeshamakuru w'ijwi rya amerika desire hatungimana ibyaha bikorwa hifashishije ikoranabuhanga no mu rwanda biramaze kwigaragaza ariko ku rugero rudateye ubwoba IGP Gasana Emmanuel amenyesha ko inguvu n'ubuhinga bwo gutuza hamwe n'ivyo vyaha bihari kandi ko bamaze no kubishikako ntabwo kiraba icyaha gikomeye cyane cyangwa se ntabwo kiraba ikintu gikabije ariko giteye impungenge ni security threat nego giteye impungenge cyane ku isi kuko turi mu gihe cy'iterambere turi mu gihe cy'ikoranabuhanga turi mu gihe cyo gukoresha ibikoresho birushijeho ubuhanga abanyabyaha kandi abanyabyaha barimo kubikora barimo gukora ubuhanga bukomeye dusaba rero uburyo bwo gufatanya kugira ngo ibyo bikoresho interpol ibyo ifite biduhe natwe ubwo bumenyi tubimenye noneho dushobora gutahura abanyabyaha ntabwo kirakomera cyane ariko kirahari kirahari kuko gikorerwa mu mabanka gikoresha kompiyuta turakirwanya uko dushoboye kose dufatanya n'abandi umunyamabanga mukuru w'igipolisi mpuzamakungu interpol Jurgen Stock yamenyesheje abitavye iyo nama ko igikorwa cyo kurwanya ivyaha bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga kigeze kure ariko akanegura bamwe bamwe mu barongoye inganda canke amabanki batabimenyesha iyo bibashikiye ari naco gituma ivyo vyaha biheza bikimonogoza that in general cybercrime is strongly underreported. So the numbers you find in many crime statistics all around the globe is just muri rusangi hari ibyaha bitigera bimenyekana ibiharuro dufise kenshi biba biri munsi y'ibyaha nyezina bikorwa kubera hari abo bishikira bagatinya kubimenyesha baratinya kubimenyesha bibaza ko abandi bamenya ko ubuhinga bwabo budakingiwe bihagije kandi hari igihe baba bahombye amadolari ashika ku gihumbi ibihumbi icumi cyangwa imbere n'ibihumbi ijana birashika kandi aho bene amahinguriro batinya kumenyesha ko basahuwe kugira ntibatakaze icyizere cy'ababitura cyangwa bakana kubimenyesha igipolisi bibaza ko atabuhinga bukwiye gifise nubamenyesha ashimitse ko igipolisi gifise ubuhinga bukomeye
or they, they might think that police is not, uh, not successful. My strong message is police is successful.
Jürgen Stock anamenyesha ko abakora icaha cyo gucuruza abantu nabo nyene ubu bifashisha ikoranabuhanga ico caha abagikora binjiza amafaranga menshi ari naco gituma kitoroshe gutuzwa Human trafficking, people smuggling has become a multi-billion criminal business. We are very much gucuruza kirimwa muntu kimaze kuba igikorwa cinjiriza amamiliyaridi y'amafaranga inkozi z'ikibi zigikora twarabivuze muri afurika i burayi ariko ubwo bubisha ntibwigeze buhagarara kuko bwibonekeza ku isi yose abakora ubwo bubisha barafitaniye imigenderanire ku isi yose bakagenanira n'imigenderanire n'abakora ibitabo by'inzira bya magendo rusigaye ari uruganda rw'inkozi z'ikibi kenshi zikorera ku bantu bihebuye kubera ibibazo bitandukanye bifuza kuja mu bindi bihugu guhiga ubuzima bwiza canke bahunga intureka other, other areas to go for a better life or to leave conflict zones.
mu birori vyo kugurura icesi iyo nama umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yayuguruye yamenyesheje ko ivyo bihugu vyose bitagiye hamwe bikifatanya mbere n'ibindi vyo ku isi yose ko bitazokoroha kugwanya ico caha niko gusaba abagize ivyo bihugu kugira urunani mu gutuza ico caha Desire Atungimana Kigali ijwi rya Amerika I Kigali ku mugwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda ejo ku munsi wa gatatu haratangujwe inama igira cumi na kabiri muri Afurika ku bijyanye n'ubworozi iyo nama yahuje abantu bashika ku majana atandatu bavuye mu bihugu mirongo ine ikazomara iminsi itatu umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika atabita Mukamusoni niyo yari aratubwira ibiriko birihwezwa muri iyo nama Iyi nama ya ESADA ni inama ya cumi na kabiri ya Afurika yo kurabira hamwe umwimbu w'amata n'ibiyakomokako. Icifuzo ni uko amata atunganijwe neza yoshikira abanyagihugu bo mu bihugu bitandukanye. U Rwanda rwiteze gukuramo ubumenyi busumba ubwo bari basanzwe bafise. Ni mu gihe igihugu cy'u Rwanda kizwi nka kimwe mu bihugu bigeze ku mwimbu w'amata ushimishije ku nka imiliyoni imwe n'ibihumbi majana atatu u Rwanda rufise. Mukeshimana Gerardine aramutswa ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi mu Rwanda avuga ko bagifise urugendo rurerure kugira abanyagihugu b'u Rwanda bose bashobore kunywa amata meza n'ibikomoka ku nka vyose bashobore no gushora mu bindi bihugu nk'uko ibihugu nka Afurika y'Epfo na Uganda babikora Ah, mu rwanda ubu ngubu twohereza amata hanze cyane cyane ariya atunganyije ku gipimo cy'ubushyuhe cyo hejuru twic- twita uht twohereza na foromaje ariko byose ntabwo turagera ku kigero gishimishije ariko ingamba ni uko tukigeraho ikigaragara ni uko ku- amata ni ikintu gipfa vuba kugira ngo uyajyane muri ubu bucuruzi mpuzamahanga bijya na tekinoloji zo kugira ngo amare igihe kinini cyane atarapfa ziba zihari urebye rero nkatwe nk'igihugu kugira ngo duhositinge iyi nama birafasha ngira ngo hariya mu gihe muri bariya barimo bamurika hari ibikoresho byinshi twagiye ducaho bakatubwira bati iki ngiki kibasha ku- kubika amata kugeza ku mezi icyenda izo nizo tekinoloji dukeneye kugira ngo tubashe gufungura ayo masoko mpuzamahanga amara igihe kinini Aborozi bo mu Rwanda bamenyesha ko bagiye kunguka vyinshi muri iyi nama na cane cane ko bazohurira hamwe n'abandi bavuye mu bindi bihugu bamaze gutera imbere mu bijanye no korora, gutegura, kubika no kudandaza amata.
isomo narangije kuribona twebwe tura- turakusanya amata twamara gukusanya amata tukayagemura mu nyange ariko nka koperative yanjye ma- ubu tumaze gukusa dukusanya amata ku munsi angana na litiro ibihumbi mirongo itatu na bibiri intambwe rero tugomba gutera tukiva hano ni uko tugomba kwiga kubyaza amata yacu ikindi kintu tukayabyaza amavuta tukayabyaza na foromaje tugakora inite do taransiforomasi kugira ngo wa mworozi udu- utugemurira amata nawe azabone kuri ayo mafaranga yose ndetse ni- n'utanywa amata nawe ayo mavuta y'inka amugereho n'ibindi bikomoka kuri ayo- ku mata bimugereho Abo borozi bakongera bakaba abadandaza b'amata bavuga ko bataragera ku rugero rwo gushora amata mu bindi bihugu kubera uburyo amata tubona haza abaturage dukurikije hirya no hino mu gihugu amata araboneka ntabwo turagera igihe cyo gushora amata hanze ngo ajye hanze ko amata aracyari make kubera inzuri aho turagira haracyari hato ntabwo hahagije mu gihugu cyacu ariko turagerageza izo dufite tukazibyaza umusaruro tuzahirira ubwatsi bubasha kuboneka nk'ubu mu zuba riba ryaravuye igihe kirekire izuba ryatangiye kuva mu kwezi kwa gatanu kugeza ubu amezi atanu atandatu aba ari amezi menshi amata rero aracyari make ariko ikibazo turagifite buriya iyo wororera mu kiraro wabi- warabigize umwuga twebwe ushaka ko inka yatangiye kubyara iguha inyana buri mwaka iyo rero intanga zitangiye kubura uga- ukawimarana imyaka ibiri ubwo urimo guhomba uhomba amata ugahomba n'inyana ikindi nanone nk'ubu muri iki gihe cy'izuba twebwe tuba twarigishije aborozi natwe tuka- amata tukagira amata meza kandi afite karite yujuje ibyangombwa hakaza abantu b'abamamyi bakatwicira ibiciro bagatanga amafaranga menshi noneho bigatuma n'amata bayangiza bayashyiramo amazi bongeramo ibindi bintu ya karite igatakara kugira ngo uzongere uyigereho bikakugora kandi twebwe tugemura mu nyange ayo mata ntabwo bayakira bakira amata yujuje ibyangombwa abantu bagera ku majana atandatu baturutse mu bihugu mirongo ine vya afurika nibo baje muri iyi nama izomara iminsi itatu ku rundi ruhande hari ihayanishwa ry'ibikoresho bikoreshwa mu gusarura amata kuyatunganya hamwe no gutunganya ibiva ku mata vyose i kigali tabita mukamusoni ijwi rya amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'i saa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
Inama nshingamateka y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko yashizeho umugwi wihariye ugizwe n'abashingamateka kugira bige mu buryo bwihuta ivyerekeye icegeranyo casohotse ku bikwiye gukorwa n'akarere hamwe n'ishiramwe mpuzamakungu ONU mu Burundi ni inkuru y'umumenyesha makuru y'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru iyarusha muri Tanzania umugwi w'abashingamateka washizweho n'ibiro by'ubutwari n'amashingamateka y'ibihugu bya afurika y'ubuseruko ufite igikorwa cyo gusuzuma agace ku kandi ibiri muri raporo y'ingingo cumi na zitatu zatowe ku byerekeye ingene ibintu byifashe mu burundi hamwe n'icokorwa vuba kugira ngo amahoro n'umutekano bigaruke nk'uko iyo raporo ibivuga uwo mugwi ufite ububasha bwo gukuramwo ibitari byo no kongeramwo ivyibagiwe muri iyo raporo harimo ko amatata ari mu burundi yamaze gutandukira akarere imbarutso ya byose ni urupfu rw'umushingamateka madamu afsa mosi umwe mu bagize iyi nama nshingamateka yiciwe i bujumbura mu kwezi kw'indwi guheze ingingo zibiri nizo zitumye iyi raporo itazotangwa uko imeze mu nama nshingankanje afurika y'ubuseruko imbere y'uko ishikirizwa ishamwe mpuzamakungu oni izo ngingo zisaba oni gukoresha ububasha ifise kugira ngo harungikwe mu burundi inteko mvamakungu hakogwe n'amatohoza kwihonyangwa ry'agateka kazina muntu bamwe mu bashingamateka babona ko rikabije umushikiranganji leontine nzeyimana aserukira uburundi muri eyase avyamirira kure avuga ko ababisavye babitumwe n'ibigumbagumba canke amarangamutima kuko uburundi atari siriya ngo bufatigwe ingingo nk'izo jeni ari userukira uburundi ngaha muri nama nshingamateka guverinoma y'u burundi sinabyemeye nabonye umengo byagiye kure emosiyo nizo za- zafashe rodesu abantu barafata ingingo cyane cyane icyo twahaririye ni kigiye kivuga shapitire y'indwi ya cata ya un ivuga yuko iyo umutekano mu gihugu uteye ubwoba ku isi yose wahungabanije hamwe byotera n'ingorane mu bindi bihugu ku rwego rw- rw'isi yose nasiyo zini irashobora kwinjirira hagati igakoresha guhagarika amahorasiyo diplomatike cyangwa guhagarika imigenderanire y'u- yo gufashanya cyangwa bibuze kwinjira kuzana igisoda bakoresheje isi cyangwa ikirere cyangwa mu mazi urumva ni nk'ibi nka bigiye biri kubiraba muri siriya ni ikintu i- igihugu kitokwifuriza ikindi muri kano karere ko ravuze n'ikindi ijyanye no kuvuga yuko hari violation grave des droits de l'homme mu burundi icyo twaracance kubera burundi ni nyabagendwa haraje abantu benshi mu burundi amaorganisation menshi twarasabye nabo bo muri era turabasabye muze mwibonere ntimugume mwumva ibyo musomye muri internet cyangwa ibyo musome mu ma- ma social media muze mwirabire mugabo ntibaraza n'ubu turabasaba ko boza bakirabira izo violation z'agateka kazina muntu bakabyibonera bonyine uwaserukira uburundi yizeye ko komisiyo yashyizeho izotosora neza iyo raporo maze igasohoka uburundi buyemera ndandika ikete twara inama nshinga amateka nga ngo ndabona ku ikete ryanje itashoboye guhi- ritashoboye guhindura ingingo aca asubira aranyandikira irindi kete asubira mu bijya nyene niho naca mbona yuko nobivuga ngaha muri pleniyere ndabibwira twara inama nshinga amateka ko nta- ntemera ibya- ibyasohotse muri kijya gicegeranyo turizeye ko uwo mugwi wahashizwe yuko uzoza utuzaniye icegeranyo kimeze neza mu kwezi kw'indwi guheze inama nshingamateka ya ease yakoranye ubutarariye kubera urwo rupfu rwa hafsa mosi abashingamateka bahavugiye amajambo akomeye arimwo ko akarere n'amakungu basa n'abareze amaboko ku mvururu ziri mu burundi Pierre bene nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika uyu ni umwanya w'ikiganiro cy'inkino mwateguriwe kandi mushikirizwa na mugenzange fidel niyongabo
mu kiganiro cyerekeye inkino muri iki gitondo eh, twaganiye na jumayine biza bishaka umufana w'umugwi w'umupira w'amaguru arsenal wo mu bwongereza akongera akaba akurikiranira hafi ivyerekeye umupira w'amaguru nashaka tuganire kubera umunsi w'ejo kuwa gatatu wari umunsi wa nyuma w'ikiringo cagenewe kugurisha no kugura abakinyi ku maklub y'i buraya yo ku rwego rwa mbere witegereje amaklub akoma akomeye abantu bakurikirana cyane ku isi na afurika ubona ayo maklub yavyifashe mwo gute muri ico kiringo muri rusange murakoze kumbaza icyo kibazo ndiko ndaraba nk'imigwi yo mu bwongereza umugwi wa manchester nkaraba chelsea liverpool na arsenal n'indi migwi yo mu cyiciro cyo hasi baragerageje kugura abakinyi uhereye nko kuri manchester yo yaguze n'umukinyi wa mbere ubu ku isi amahera menshi ukaza ukaraba n'abakinyi nk'uwitwa mikitariya bashyizemwo ukaza ukaraba no kwita umusaza ziratani ibrahimovic urebye liverpool nayo i- yaragerageje kugura abakinyi nka babiri arsenal gushikamo n'umwanya imaze kugura bane chelsea isa n'iriko iragarukana abayo cyane cyane ntabwo iri kugura cyane nk'iyindi migwi urabiye hamwe iyo migwi cyane cyane yo mu bwongereza urasanga ihiganwa ry'umwaka rishobora kuba rikomeye cyane ko urebye n'abatoza harimwo bashika kuri bane bashasha baje mu ihiganwa batari bamenyereye ihiganwa ryo mu bwongereza u- urebye nka antonio conte ukaza ukaraba pepe guardiola ukaraba n'uwo mukoci wa liverpool na mourinho asa n'uwahinduye umugwi ari muri manchester uraboneka ko uyu mwaka ihiganwa rishobora kuba ritoroshe cyane uravye naho nko muri Espagne imigwi ikomakomeye nka Real Madrid nta bakinyi yaguze umuntu aravye eka na Barcelona yoba yaguze nka babiri batatu bagereranye ukaraba no mu Budagi nka Bayern Munich iyo migwi tuzi y'ibihangange itaguze abakinyi benshi hari ico bizohindura ku nguvu zayo nta kintu kinini bishobora guhindura ko urabye hari abakinnyi bagiye barava mu makipe matonya yabo urebye nka barcelona yaraduje nk'abakinnyi nka babiri na real ni uko eh, bayern nayo yarahinduye umutoza ikaba ifise n'abandi bakinnyi babiri yasinishije imbere y'uko mbere n'iniganwa ryo muri europa riheruka rirangira uraza ukaraba ko no mu mahiganwa akomakomeye ya champions league nta mugwi uzobuhobaho burimwo urebye uko eh, bagiye barisuganya ndabona ko amahiganwa y'uyu mwaka ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ashobora kuba ari ku rundi rwego tutari dusanzwe tumenyereye Eh, tugarutse mu bwongereza wavuze ko uri umufana wa arsenal abafana benshi bari bashavujwe n'ukugene eh, venge atagomvye kugura abakinyi kandi azi aho ekipe yiwe ifise ibibazo kandi abantu bose babizi babibona ubu woba ushimishijwe n'abakinyi yaguze ubona arsenal ihagaze gute muri iryo higanwa eh, ryo mu bwongereza ry'umwaka n'umwaka uza wariko uravuga rizoba rikomeye cyane Eh, umugwi wacu no kwita wa arsenal kenshi turakunda kwidoga mugabo ku ruhande rwanjye sinkunda kwidoga kanini ku bijyanye n'umutoza ni ukurebera hamwe eh, management y'umugwi ukuntu iba isakaye urakoze yari jumayine biza bishaka umufana wa arsenal akongera akaba muri rusange akurikiranira hafi umupira w'amaguru twari ko turavuga ubu vyerekeye ikiringo co kugura no kugurisha abakinyi eh, ku maklub yo ku rwego rwa diviziyo ya mbere carangiye ejo ku wa gatatu ingene ayo maklub yavyifashemwo muri ico kiringo urakoze kuri iki kiganiro turagushimiye Mwe murakoze cyane kumamagara mugira ibihe byiza ijwi rya amerika rirabashikiriza ijambo ry'intangamarara ribasobanurira imigambi n'imigabo bya leta zunze ubumwe za amerika
ku bantu baba mu bice birimo intambara ingwano ishobora kutarangira mu kiringo c'imyaka itari mike inyuma y'uko urusoro rwa nyuma rurashwe amasezerano y'amahoro agaterwa kw'igikumu amabombe azikwa mu kuzimu amabombe ataturikijwe n'ibisigarira vy'ingwano hagati y'abagwanya ubutegetsi mu gihugu ca Colombia bo mu mugwi Revolutionary Armed Forces na leta ya Colombia bibandanya kugeramira utwigoro two gusubira kubaka igihugu bikageramira iterambere ryo mu kiringo kirekire kiri imbere ivyo bituma amahegitari imiliyoni n'imiliyoni y'ubutaka adashobora gukoreshwa mu bituma abarimyi badashobora kuja mu mirima yabo aborozi nabo badashobora kuronka ibibanza ubusho bwabo bushobora kurishamwo mu ntara zitari nke z'igihugu ca Colombia gutembera birimwo ibibazo bikomeye kubera amabarabara yuzuye amabomba ategwa abantu n'imirimo isanzwe ya misi yose nko kurondera inkwi canke ivyamwa vyo mw'ishamba kujana ivyimburwa ku masoko bishobora gutera ibibazo bikomeye abana batari bake baratakaje ubuzima bwabo canke ibihimba vy'umubiri wabo bariko bakina umupira w'amaguru mu bice birimwo amabomba ategwa abantu leta zunze ubumwe za amerika na norvege bimaze igihe bikorera hamwe kugira bikure amabomba ategwa abantu n'ayandi mabomba ataturitse uko gukorera hamwe vyarakingiye ubuzima bw'abantu ibihumbi n'ibihumbi bifasha gusubira kubaka ivyari vyasambutse mu bice bitandukanye vyo kw'isi mu kwezi kwa kabiri amerika na norvege vyarashizeho umugambi wiswe global demining initiative ugenewe colombia uwo mugambi ujejwe gufasha colombia gukuraho amabombe yasizwe n'ingwano yamaze ikiringo kirenga imyaka mirongo itanu yarangiranye n'amasezerano y'amahoro yatangajwe ku itariki mirongo ibiri na zine z'ukwezi k'umunani kuva ico gihe ibihugu mirongo ibiri na bibiri hamwe n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi vyariyemeje ku vyerekeye uwo mugambi mu mpera z'ukwezi kw'indwi amerika na norvege vyarashizeho umugambi wo gufasha gukuraho amabombe mu bice vyo muri siriya na iraq vyari mu minwe ya leta ya kisilamu vyahabujwe icegera c'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika ku vyerekeye kugwanya ikwiragira ry'ibigwanisho no kubahiriza umutekano kw'isi rose gotmele avuga ko mu gihe ugufashanya hagati y'amareta bihambaye ko bakeneye imfashanyo yose ishoboka mu gikorwa cyo gukuraho amabomba ategwa abantu n'amabomba ataturitse umugambi ugenewe gukuraho amabomba ategwa abantu n'ayandi ataturitse muri colombia werekanye akamaro ko gukorana n'abandi harimo amareta amashyirahamwe ategamiye leta amashyirahamwe aserukira inyungu z'abanyagihugu n'igisata c'abikorera ku giti cabo muri ico gikorwa ugukorana hagati y'igisata ca leta n'igisata c'abikorera ku giti cabo bishobora kuzana ivyiyumviro bishasha no gutora uburyo bushasha bwo gufasha gukuraho amabomba ataturitse mu bihugu bivuye mu ntambara icegera c'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika mu vyerekeye kugwanya ikwiragira ry'ibigwanisho no kubahiriza umutekano kw'isi rose gotmele avuga ko ugukorera hamwe n'amakungu ari nkenerwa kugira bitabara ubuzima bw'abantu batari bake amenyesha ko amakungu ashobora gukorera hamwe kugira abone ko abantu bose bashoboye gutembera kuri iyi si atabibazo ko ubuzima bwabo bushobora kuhasigara iryo ryari ijambo ry'intangamarara ribasobanurira imigambi n'imigabo bya leta zunze ubumwe za amerika mu kanya turasozera amakuru yacu yo kuri iyi saha ariko imbere y'uko dusezerana reka mugenzanje atwibutse zimwe mu ngingo zari zigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi
makuru twabashikirije muri gabo havuga abantu batatu bapfuye mu myiyerekano yiyamiriza ibyavuye mu matora muri icyo gihugu imyiyerekano yabaye ejo ku munsi wa gatatu leta ya gabo nta makuru y'abapfuye iremeza ni umu nyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni banki mune nawe ashikiriza ko hagaritswe umutima no guturira inyubakwa kwabaye hamwe no gutana mu mitwe hagati y'abajejwe umutekano n'abahakana ibyavuye muri ayo matora agasaba abanyepolitike gushyira imbere ibizana amahoro abakamirira kure ibibatandukanya muri kenya amashyirahamwe aharanira agateka ka zina muntu n'ibihugu byo mu burengero by'isi baguma basaba leta kuva mu gacerere ikagira icyo ikoze ku bwicanyi ndengerabutungane hamwe n'inyuruzwa ry'abantu bibandanya byibonekeza muri icyo gihugu naho muri tunisiya umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu amenyesha ko igipolisi cyo mu burengero bw'icyo gihugu cishe abarwanyi babiri bo mu muhari wa leta ya kisilamu congera gifata n'inkoho hamwe n'umukaba warimwo bombe mu gitero cagavye ejo ku munsi wa gatatu muri afghanistan naho abatalibani barafashe umunyamerikakazi hamwe n'umunyakanada basaba yuko bazorekurwa ari uko amerika na canada bigondoje leta ya afghanistan
inshuti namwe bakunze ijwi rya amerika twazindukanye ibiganiro byacu muri kino gitondo naha bigarukiye ku izina rya bagenzanje bose bamfashe kuyategura no kuyabashikiriza ndabashimiye nshimiye kandi innocent kimenyi yashyize hamwe ibi biganiro nayo kuri mikoro mwari kumwe nanjye hozine umunezero ndabipfurije amahoro y'imana mugire umunsi mwiza mwese Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.